radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri isanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana iki kiganiro ndongera ngiharira abana abana bashakwa n'ababyeyi babasize batabanga ahubwo bashaka kubaramira ibintu bigeze iwa ndabaga uwo mwana nyina yari amaze gupfa afite abandi bana bakuru babiri yego noneho inzara bamenye nabi mbona uwo nguwo ari kubaruge kandi mbona babagaburira babaha amata bagira bati ndavuga ko ibyo byose aho kugira ngo abo bana bakuru abo bana bakuru bamfane yego mpita mbacira imbere turataha nicyo twatumye museshe kumusiga mwanzi ndagiharira abana bashaka barumuna babo abana babaye intwari bakarwana ku buzima bakagenda imitaga bataguza bwangu bahunga kugira ngo babeho muri mirongo icyenda na kane abana bane bava inda imwe baturutse mu ruhango barara ishyogwe na kabgayi bageze i gitarama banyura ukubiri bakize amagara twagendaga tungutana duhuga abantu bose baba tuzi ko twabaga tuyoberanye umwe muri bo wari umwangavu yararokotse niwe ubashaka by'umwihariko iki kiganiro ndagiharira umwanya uhagije umwana w'umukobwa witwa kobwa nashakishije cyane mu kiganiro cy'ubushize yabonetse kuko nari nsigande jyenyine ku basaza banjye twavugaga inzu imwe mu nda ya mama na papa nari nzi neza ko bapfuye bose nta n'umwe ukiriho ari jye jyenyine nasigaye n'abo bari kunshakisha ntabwo numvaga yuko bakiriho numvaga ko nabo wenda bashize arahura na musaza we wari umaze imyaka makumyabiri n'itandatu amushakisha umwana yanjye ubusherwa uri umwana wino ko ndishimye uye utuye ubahe remezo i kigali
agasaro kaburaga kabonetse
mu cyumweru gishize mwumvise hano umusore sindambiwe fani waje mu kiganiro agasaro kabura agashaka kumenya aho umukobwa witwa kobwa aherereye imyaka makumyabiri n'itandatu batandukanye kuba atarashoboye kumva ikiganiro cy'ubushize dore inkuru ya kobwa ndakomeza mwite kobwa kugeza ahuye na musaza we sindambiwe dore uko yamumbwiraga ndashakisha mushiki wanjye tuvukana tuvukana kuri ba papa bamwita kobwa niko bamwita noneho twari dutuye i murangi hariya ahahoze ari icyangugu ubu ngubu bakaba bahita mu karere ka rusizi noneho rero uwo mushiki wanjye birukana rwose nko muri bibiri bibiri ibintu gutyo bibiri kuko intambara yabaye imaze kuba twebwe tujya muri kongo tumaze kujya muri kongo noneho noneho wehe papa we agiye amusigira umugabo witwaga ribenzi i kamembe amaze kumusigira witwa ribenzi twasize tugiye kubura tuvuye muri kongo tuza kuburana isambu kuko papa we yari amaze nyine yari amaze kugwa aho ngaho imuru bamutwaye ntiri tujya kugaruka tujya kubura isambu tujya kubura isambu aho ngaho niho twahuriye kuva icyo gihe sinongeye kujya kubonana nawe rero basi tujye kubaza ribenzi ribenzi aratubwira ngo yashatse kigali basi rero kuva icyo gihe kugeza amagega naramubuze burundu burundu reka twongere dusubire inyuma neza kugira ngo byumvikane muri mirongo cyenda na kane reka tuba ariho duhera mutuye i kamembe yego nyuma murahunga mujya muri kongo yego kobwa niba numvise neza mwamusize kwa ribenzi twamusize kwa ribenzi mugaruka muvuye muri kongo papa wawe na mama wawe mwaragarukanye bose twaragarukanye papa na mama turagarukana tugeze imururu papa baramutwara bamaze kumutwara nahise muburira aho ngaho sinongeye kujya kumubona nagumizanye na mama mama nawe tugiye kumukwizana amagenga ye ni ukuvuga ko kuva icyo gihe nta makuru ya papa wawe uzi kuva icyo gihe nta makuru ya papa wanyuze rwose nahise mubura kuva icyo gihe hanyuma muza kuva imururu mu gikamembe mujya kwa ribenzi gushaka kobwa tujya kwa ribenzi gushaka kobwa mwarahamusanze byagenze bite kobwa twarahamusanze tugiye no kuburana isambu yari imururu kobwa yari ahari kuva icyo gihe twava kuyiburana kobwa twahise tumukwasi tuburana uku nguku biba birarangiye kobwa se hari uruhare yaba yaragize mu kubafasha mu kubashyigikira kugira ngo ayo masambu muburana muyabone nawe ubwo yari yari akiri mutoya ntabwo ntabwo wabigizemo uruhare runini cyane yari uri benzi witwa ngo ni nk'umuntu wo mu muryango kuko yari afite kobwa ibenzi nayo cyangwa tukimara kuyiburana noneho nyine bamaze no kuyigurisha yahise avanaho amafaranga amaze kuvanaho amafaranga aragenda amaze kugenda biba birangiye uko nguko agomeka amembe n'umukanishi noneho na kobwa tubaturanye uko nguko twajya kumubaza akatubwira ngo ngo ntabwo ngo ngo ari i kigali ngo ntimukambaze ibintu nk'ibyo ngibyo birarangira ufite impitamo kwifashisha ijwi rya amerika kugira ngo rizamfashe ndebe ko namubona
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona nyuma y'iminsi irindwi niho namenye amakuru ya kobwa witwa iracyadukunda lambert yaranyandikiye ati numvise ikiganiro agasaro kaburaga aho sindambiwe fani yashakishaga mushiki we kobwa warezwe na ribenzi ati numva bose ndabazi kandi n'uyu kobwa ndamuzi tubana umunsi ku munsi iyo umaze imyaka makumyabiri n'itandatu uzi ko usigaye wenyine ku isi ko nta bavandimwe nta babyeyi nta muryango mugari cyangwa muto ukagira utya ukumva ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro kaburaga baraguhamagaye bakubwira ko hari umuvandimwe ugushaka ubyakira ute nimwumve uko kobwa yabyakiriye Allô
Oui, Oui, wiriweho ni madame uh, Odile Bihoyiki tuvugana yego.
Mm, Jewe nitwa Venuste uh, Nshimimana ndi hano ku ijwi ry'Amerika Mm, ndi mu kiganiro agasaro kaburaga yego.
amakuru yanyu Amakuru ni meza.
nari nguhamagaye kubera ko hari umuntu wanyuze muri kino kiganiro adusaba kumenya amakuru yawe avuga ko ataguheruka Mm, uwitwa sindambiwe fani waba umwibuka waba umuzi eh, Sindambiwe fani nibuka ko ari umwana wa murumuna wa papa.
ni umwana wa murumuna wa papa wawe nawe ukomoka i cyangugu ukomoka i kamembe Yego, warerewe kwa ribenzi evariste w'umukanishi yego.
hanyuma amakuru twari dufite ni uko wahavuye ukaba warashatse ariko fani rwose ntabwo yari aguherutse yari yarahogoye avuga ati muzanshakishirize kino kiganiro agasaro kaburaga n'ikiganiro abantu banyuramo bagashakisha ababo baburanye Eh, ati nanjye mumfashe tumushake Eh, wari wumva iki kiganiro Iki kiganiro hari abacyumvishe barabimbwira.
Mm.
Njye ntabwo nari nacyumvishe bambwira nyine amakuru bumvishe nanjye bintera guhangayika nibaza uburyo ki namubona biracyana.
ni iyihe mpamvu yatumye uva eh, i kamembe kwa ribenzi wakoreraga Impamvu yatumye mpava nabonye bitameze neza nyine njye nahavuye njya gushaka akazi gutyo gusa kuko nabonaga kwiga bikomeje kwanga Mm.
nkava nza i Kigali nza gushaka akazi nta zindi mpamvu zindi zikomeye zahankuye nuko nahavuye rarorongotana i Kigali nza gushaka akazi Mm.
kuko nari nsigaye ndi jyenyine ah, basaza banjye twavaga inda imwe mu nda ya mama na papa nari nzi neza ko bapfuye bose nta n'umwe ukiriho ari njye jyenyine nasigaye Mm.
n'abo bari kunshakisha ntabwo numvaga yuko bakiriho numvaga ko nabo wenda bashize Mm.
gusa najyaga ngira agahinda kuko ndi njyenyine nta muvandimwe n'umwe ngira Mm.
nta n'uwo kwa papa ngira nkumva birandenze Mm.
agahinda gatanyica nyine nkabyirengagiza ko numvaga nta kindi cyo gukora ariko imana ishimwe ko nanjye mbonye abanshaka mbonye abavandimwe banjye hari umudamu witwa iracyadukunda lamberta Mm, uramuzi eh, ndamuzi N- niwe watwandikiye aratubwira ati "E, numvise ikiganiro agasaro kaburaga aho sindambuye fani a- ashakisha mushiki we kobwa warezwe na ribenzi numva bose ndabazi kandi uyu kobwa tubana umunsi ku munsi uyu lamberta ari mu bakubwiye ko bumvise ikiganiro agasaro kaburaga
Eh, ari mu babimbwiye n'abandi bo hirya uriya n'uwo ribenzi yarampamagaye ambwira ko nawe bamuhamagaye babimubwira yego ambwira ko hari musaza wanjye uri kunshakisha arirukanka abajyana ku makuru wari uje uriya za rusizi gushakirayo yari atarabona igisubizo kizima ngo akimbwire uyu ramberita rero arambwira kuko nyine we tubonana umunsi ku munsi na nijoro twari kumwe arambwira ngo agiye kumfasha gushakisha ubwo rero yambwiye ati kare yambwiye ati nze gukurikirana bari bumpamagare niwe wabimfashijemo ramberita ni umuntu mwiza mbwira kobwa ndakwita kobwa eh, kubera ko niko abantu hano ku ijwi rya amerika bakuzi nubwo bwose wakuze u- ugahindura amazina reka dukomeze tukwite kobwa eh, ni izina ah, papa wawe eh, wibuka neza yakwitaga igihe iracyadukunda yaje kukubwira ko yumvise abantu bagushakisha ku ijwi rya amerika kandi ko ari bene wanyu nk'umwana wari imfubyi usigaye wenyine ukumva umuntu aje kukubwira ko hari umuntu mwene wanyu ugushakisha bwira ubwira n'abumva ijwi rya amerika wumvise umeze uti icyo gihe kubera ko numvaga ko nta mwene mama cyangwa se wo mu muryango wacu wasigaye uretse uwo ribenzi wandeze ibyo byarandenze numva bimaze ku mutima numva biranshimishije cyane mpita nifuza kumubona kuko mu buzima bwanjye nabayeho nifuza umuntu waba ukomoka kuba bafite imwe na data wenda ngo ndebe isura ye mbaho nifuza kumenya umuntu twavukanye ndebe isura ye nibura kuko nabayeho numva ntekereza nti ninde muntu twonse rimwe nabona nkabona niba arasaga na mama cyangwa arasaga na data muri make byaranejeje cyane cyane ko n'uwo muvandimwe mushimira imana imumugisha kunshakisha sinanarihebye numva ko nta muryango mfite uretse ribenzi wandeze ngakura byaranejeje
mvugana na sindambi mu kiganiro cy'ubushize naramubajije nti uramutse ubonye kobwa wabyakira ute yaranshubije nawe ati nashimira imana nyuma y'imyaka makumyabiri n'itandatu ntawe uzi amakuru y'undi ijwi rya amerika irabahuje
ko
Ana,
amakuru amakuru amakuru
makuru ni meza
Eh, umwana yanjye Ubu ubushe umeze neza.
uri umwana yanjye wino ko ndishimye uye utuye ubahe remezo bike mbi kigali ahantu bita igahanga uri i kigali mana we no kuri naragukumbuye ndakura mfata nyine umwanya wo gushakisha ni ukuri tujya kumbaza mbaza ibenzi ibenzi ndamubaza mubajije ati se ni amakuru y'akobwa yagira ikintu ambwira ni ukuri ndagukumbura nyine na mushiki wanjye kuribuka ko nakubonye rimwe turi mu rugo kuva icyo gihe turongera kongera kukubona nyine ndagukumbura cyane nkajya mbaza mama amakambwira nta kuri kumwe nta kuntu ya- ya- ya- yakubona uzihangane naje gufata umwanzuro nyine wo gushakisha ku ijwi rya amerika nta yandi nayitabara leta ifite ni ukuri twe ndagukumbuye ntabwo nari kugira ngo ubyumve kandi ndishimye cyane ndishimye cyane pe ndishimye cyane kugira ngo ubyumve ni ukuri imana iguha umugisha nanjye ari nzi ko mukibaho gusa birandenze birenze ubwenge bwanjye imana iguha umugisha ndifuza kukubona ni ukuri na- ntabwo uba ngiye nkubonye noneho Ma- cyakora yibuka isura mu maso iyo myenda yibuka pe yibuka ariko urumva ko hakiri kinini cyane nyine mama yari aho arimo kwenda kugira abana bakaba bakaba hafi ubwo ngewe ngewe na zuzu ubwo afite abandi bana bangaho umunani nanjye na zuzu tukaba icumi nyine ari icyangugu na zuzu ara- arakomeye nawe ari icyangugu nanjye ntaho nyine meze neza mu by'ukuri mbese mana ni ni urukundo rwinshi cyane tegereza kugira ngo ugeze rwose mu kanya ndabaha nimero zanyu buri wese ndamuha nimero y'undi kugira ngo mushobore kuganira uyu wari umusogongero kugira ngo muhure abumva ijwi rya amerika babafashije kugira ngo mushobore guhura babumva ndashimira cyane iracyadukunda lamberta aturanye na kobwa ndetse namwe arabazi umuryango wanyu arawuzi ari mu bantu rero badufashe kugira ngo dushobore guhura na kobwa Ah, none nyuma y'uyu musogongero ku ijwi rya amerika ndabifuriza gukomeza mukishima mukagira ibyishimo mwari mumaze imyaka myinshi mwifuza ari wowe kobwa wari umaze iyi myaka uzi ko nta wundi muntu usigaranye ku isi ari nawe sindambiwe wari uzi ko wabuze mushiki wawe none uramubonye nagira ngo mbasezereho ariko sinzi niba hari icyo mushaka kuvuga mbere y'uko mbasezeraho kugira ngo dufate abandi reka mpere kuri wowe kobwa hari icyo ushaka kuvuga kindi ntakubajije hari ibyishimo bindi ushaka kudusangiza ngewe ndabashimira cyane kandi imana bamugisha kumpuza n'umuvandimwe ikindi nakwifuza kubabwira bishobotse mbonera undi muvandimwe wanjye muri basaza banjye babuze hari undi ntangisha nabwo mwaduhuza imana ibaha umugisha uwo musaza wawe ninde musaza wanjye twavuga imfura na mama yari imfura ya mama na papa yitwaga nabo niryo zina rimwe ryonyine nibuka
ariko amakuru ya seka nabo sindambiwe fani agombe kuba yazi hari amwe azagusangiza nimuhura fani wowe hari icyo nawe ushaka kongeraho yego ngewe icyo nakongeraho nshimiye uwo muvandimwe kuko cya gihe uwo muvandimwe utanye na koga kuko cya gihe waramwe ngo nshake nimero za ribezi ribezi kuzishaka nta kintu agomba kumfasha cyokora mu by'ukuri ndagushimiye imana mu ijoro ko ngushimiye w'akazi wakoze ubwitange wagize ni uko imana ijya ikomeza iguha imigisha kandi iyoboye mu kazi kora iguhe kurama n'umuryango wawe rwose ngikurije amahoro y'imana adagomba gutakaraho n'imigisha myinshi cyane pe urakoze namwe mugire amahoro y'imana sindambuye fani ari nawe rero witwa kobwa twari twakomeje kuvuga yuko izina ryawe turitsinda ariko nagira ngo nditangarize abumva ijwi ry'amerika witwa madamu denise bihoyiki ndagushimye cyane kuba waje muri kino kiganiro agasaro kaburaga uje gushakamo akandi gasaro kawe ariko sindambuye fani na zuzu sindambiwe na nyina n'abandi bavandimwe benshi ugiye kubona mwese rero mukomere mugire amahoro y'imana ngaho mukomere murakoze cyane murakoze cyane agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
iki ni ikiganiro agasaro kaburaga alexandrine yamuremye yari umwana w'imyaka cumi n'ine mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda nine yahunganye na barumuna be batatu umuto yari afite imyaka itanu abo ni aimable ngirimana claude nkundimana na richard munyemana ababyeyi babo ni iyamuremye na adiriya mukamugema bari batuye mu ruhango aba bana b'ibisekiramwanzi baraye rubunda ngo baramuke banyura ishyogwe na kabgayi ariko bageze igitarama baraburana kugeza ubu mushiki wabo alexandrine yizera kuzababona atuye mu karere ka gasabo umurenge wa bumbogo akagari ka nyabikenke umudugudu wa masizi nagiye numva ikiganiro nanjye numva ngize cyo kuvuga ngo mbashake kuko mfite abavandimwe batatu muri jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane twakumwe ariko turaburana noneho nkomeza nibwira ntiyenda ubwo barapfuye ariko numvisha ukuntu abandi bantu bagenda babona imirongo yabo nanjye ndavuga ntaharaho reka nikuremo ko bapfuye kuko nta muntu wigeze umpa ayo makuru y'uko bapfuye rero reka mbashake mbibabwire wenda imana yamfasha muri make nicyo cyatumye mbashaka ngo mbibabwire niba hari uwaba akiriho amenye ko nanjye nkiriho none se abo bavandimwe bawe mwatandukaniye he twatandukaniye igitarama ni kuhe kwezi urumva ukwezi kwa kane gushyira nk'ukwa gatanu gutyo niho twatatanye muri cuba duteye nyine noneho abo bana ariko ndana tukikabwayi tuhaba iminsi noneho twabagamo abagabo bose barabica noneho mpitamo kubabwira ntimureke dutoroke turatoroka tujya ahantu ishyogwe dutwawe n'umushoferi wari uwa mugore wari majoro nyirahagizimana n'ubu arafunze noneho duharifite kuko ari inshuti ya muramukazi wanjye noneho tubonye aratumenya inshuti aduha lifuti atugeza ishyogwe ishyogwe naho tubona bibaye bibi turahava tuba iwacu mu ruhango batangiye kugera aho hantu turakeka ko twari dufite indangamuntu zanditsemo abahutu turagenda tugeze i gitarama rero niho nahuriye na muramukazi wanjye muramukazi wanjye ah, ari kumwe n'uwo majoro aravuga ati noneho twigiye kuduhungisha wowe ngwino nkujyane noneho abangaba baba basigaye ari nto wowe ni wowe mukuru numara kubona ahantu badushyize uzagaruka ubatware ubwo naragiye nyine ngarutse ndababura nuko ngiye sinongeye kumenya amakuru yabo byarangiye kugeza na n'ubu ariko nkomeza ngenda barapfuye ariko umuntu utigeze umenya amakuru ko yapfuye cyangwa ariho ukomeza wumva umutima kenshi ndabakurikirana iyo mvuye gusenga kurikirana ngakomeza mbyumva ariko ndavuga nanjye nta n'ugutanta chance hari aho nabona uwaba akiriho none se Mm.
abo bavandimwe bawe amazina yabo bitwaga bande umwe yari nyirimana aimable undi ari nkundimana claude yari nyirimana Richard.
komera komera komera komera komera ihangane um, ihangane ndabyumva kugusubiza muri ibyo bihe bikomeye ni ni ni ibintu bikomeye ariko ndagufasha tubinyuremo ku kubera ko no kuzana mu kiganiro agasaro kaburaga ni ni nko kujya kwa muganga Mm.
nko kujya kwa muganga ibintu mufite mu mitima yanyu ni byinshi ntabwo mwigeze mubona akanya gahagije ko kugira ngo mubivuge mubisangire n'abandi kubona hashize imyaka makumyabiri n'umunani utazi aho abavandimwe bawe bari um, ukaba ari kuvuga uti uwo ntashyingiye agombe kuba hari ahantu ari ihangane wiyakire tuganire eh, dufatanire urugendo hari n'abandi benshi hano ku Igihugu Amerika bakumva ah, bagufasha kugira ngo urugendo turufatanye ah, nibiba iby'imana ah, Mm.
tumenye aho abavandimwe bawe baherereye warumbwiye claude nkundimana n'andi wundi munyemana Richard. Yego, niwe wari mutoya
yego wihangane umbwire munyemana rishari yari afite imyaka ingahe ashobora kuba yari afite nk'imyaka itanu cyangwa itandatu yibuka Mm, ariko yari muto cyane
yari muto cyane.
noneho claude
yari muto cyane claude nawe yari nko mu wa mbere segonderi naho aimable
aimable niwe wankurikiraga Mm, ari mu wa kabiri segonderi niwe wankurikiraga bari baciye bari ba- twaciye risa n'ijya ku kibuye mm,
noneho umuramukazi wanjye we, kuko yari afite inshuti ye yari yaramugabo w'umudiregiteri ku kibuye niba ari ishuri rya pirimeri mm, noneho umudamu niba sinzi izina rye ko yitwaga ivone mm, ariko niwe bari bariganye umuramukazi wanjye yitwaga yitwa na mazi denise waracyariho mhm,
yari yariganye n'uwo ivone mhm, ufite umugabo wari umudiregiteri w'ishuri ariko ni abantu tutazi nuko avuga ati "Eh, byose uwo muntu twariganye yari inshuti yanjye akavuga ati nimubona imodoka ijya ku kibuye munye ko mugenda muzaze tuzajya ariko natwe ntabwo ariho twagiye kuko twagendaga tungutana mm, duhuga abantu bari bose baba tuzi ko twabaga twiyoberanye mm.
ubwo rero ntabwo twongeye kumenya amakuru y'abo bana byarangiriye aho ngaho Mm. alexandrine Yego, alexandrine ukomere ndagutwara buhoro kara- ariko turaganira turaganira kubera ko ndashaka kumenya aho mwari mugeze ndashaka kumenya ugerageze kwibuka ndashaka kumenya aho ni mwari igitarama mugeze neza igihe igihe abana Mm.
wabasigaga ugiye kureba aho Mm.
wakwihisha kugira ngo uzagaruke kubatwara wabasize hehe nyirizina
Eh, ni igitarama ni igitarama neza hariya mu mujyi Mm.
ni umuntu umuntu basigaranye nawe ntabwo nabo bantu bari bababwiye
umuntu wabasigaranye ariko ntabwo bara- muzi barababashinga bavuga ngo aba bana ntabwo munsi Mm.
nigeze nanamubona gusa ni nk'uko banshyize mu bakajya gushaka umuntu babasigira ntabwo ntabwo muzi ariko ngarutse nyuma nyine ndababura abaza ariko nta muntu wigeze ababona nabaga no kubaza babona icyo wabaza alexandrine nagira ngo duse n'abasubira inyuma ah, kuri iyo nzira nakwita ndende kuva mu ruhango ukagera ishyogwe uhunga ukagera i kabgayi hanyuma ukaza gusiga barumuna bawe igitarama ah, nakubazaga nti umuntu wabasigiye ntabwo umuzi Nta- nta nubwo namubonye we n'uwakubwiye ati bamusigire ntabwo umuzi rero nta twari duhuye na mukazi wanjye bari mu modoka na musaza wanjye noneho bahita bavuga ati we we mukuru tukujyane noneho ubona aho tugiye noneho ubona ukuntu uza ku- ku- gufata nahise nikubita mu modoka ariko babwira umuntu ntazi batumenya abo bana ubona imodoka idukurikiye ubashyiremo Mhm.
nuko nuko byagenze birangirira aho ngaho ariko uwo muntu bagombe kuba bari baziranye kugira ngo usige abana batoya nabo narababajije narababajije Mhm.
Mm, nabo narababajije niba bamuzi nabo nti- u- ntibamwibuka neza bavuga niba ari nde mbona amateka yabyo batajya bayate- batajya babyibuka Mhm.
nubwo naramubajije nti ariko ntinyibutsa ahantu wari wamurangiye wa- watu- tubwira ngo nitubona ukuntu dutoroka tugiye ku kibuye tuzajya guhana nawe nkumva amazina ntayibuka ati- yitwaga ivona nuko burera nyine niyo mpamvu nanatinze nahoraga numva icyo kiganiro wenda ko muri abo bana uwaba akiriho yaza agahenda nka ngewe nkamwumva noneho nabo ntibabyibuka kubera hari ibihe ko byabaga bimeze abo bana birumvikana bari bakiri batoya um, rishari yari muto umwana w'imyaka itanu ntabwo wamuvana igitarama ngo yari amenye muto aho asubira cyane Ni- ni- ni nayo mpamvu Mm,
na claude ndetse na Byarangiye.
emari bose bari bakiri bato iyi bose bari bakiri bato
reka twizere ko hari umugiraneza uh, wababonye akabaramira Mm, akabarera bakaba bakiriho n'ubwo Mm.
bwose baba bamubaza bati turi abande dukomoka he niba hari umuntu wumva ijwi rya amerika muri kano kanya utuye hafi aho uh, muri muhanga eh, cyangwa se ku kibuye ashobora kuba ari n'i butare aho za huye cyangwa se eh, kigali ya gasabo n'ahandi uwaba waragize umutima mwiza agafata umwana witwa munyemana richard eh, wari ufite imyaka itanu muri mirongo icyenda na kane mm, uwaba se yarabonye uwitwa claude nkundimana wari ufite hafi imyaka eh, cumi n'umwe icyo gihe eh, kimwe na aimable mm, Ngirimana icyo gihe we yari afite hafi imyaka cumi n'ibiri niba hari umuntu wahuye n'abo bana akabamenya n'abana b'umugabo witwa inyashi i- yamuremye wari utuye mu ruhango Eh, mama wabo akaba adiriya mu kamugema uwabamenya uwabamenya turabatabariza turamwinginze mwese mwese abumva ijwi ry'amerika uwamenya aho abo bana baherereye eh, mudufashe mudufashe eh, dushobore kubahuza na alexandrine iyamuremye wari kumwe nabo muri mirongo cyenda na kane alexandrine ah, mbere y'uko turangiza kino kiganiro birumvikana umaze imyaka makumyabiri n'umunani ufite intimba ikomeye yo kubura barumuna bawe mwari kumwe mwararanye rubunda mukagendana imitaga muva mu ruhango muhunga mwihishahisha mu kanya nagerageje ku kukumva no kukurema agatima ariko nkoresheje amagambo amagambo ntahagije iyo wicaye wowe ari aimable ari na claude kimwe na richard ukabona mutari kumwe mm.
mbere y'uko uza mu kiganiro agasaro kaburaga wumvaga bari
njyewe nateke- nateganyaga ibintu bi- bashobora kuba barapfuye ariko ntiwakumva ayo makuru yaramenye ko bapfuye akatubwira n'aho ba- tukabashyingura ntacyo byadutwaye nanone ngatekereza ntaraho hari uw'imana zigama yaba ariho nabwo nkumva namubona kuko ngewe numva wanjye nkavuga ntiharaho iyo ntaza kugenda kuko ni kenshi gufata ashaka kubica kuko bari bareba nawe ngewe ngavuga nti tuya turi abahutu noneho abavandimwe banjye bari barebare n'uwaturebaga ntiyamenyaga ko tuvuka ariko ngavuga nti abavandimwe banjye akenshi nabitangiye ntacu badufashe interahamwe iwacu zidufashe njyewe ntabwo bamenya ko ntigeze mbi iwacu ariko ndeba kubareka ndabanga ndavuga nti nanjye nduya muremye batubazaga aho papa twamugira baradufata ariko aho ntabwo twahaguye mpora numva igikomere ku mutima nkavuga ntaraho iyo nza kugumana nabo ntacyo bari ku- ariko n'uwamenya ayo makuru yenda uwo muntu ivone nta nubwo bibuka n'akarere yabagamo ku kibuye wiganye n'uwitwa na mazi denise niba abyumva akumva izo nkuru yenda akaba yara- na yenda baramugezeho yazatubwira niba baranapfuye ntacyo tukabashyingura nanjye nkumva ko icyo gikorwa kigiye. ariko ntabashyinguye nzahora nibwe yenda ko bahana nabikanga kenshi nkabona nk'umuntu bashiduka nkagira ngo nibo ntabwo mbizi ukomeze ubahoze ku mutima kandi nk'uko bivuga igihe cyose uwawe Mm.
utaramushyingura igihe cyose utaramenya aho yaba aherereye n'ubwo bwose yaba atakiriho ariko kugira ngo upfunyapfunye umubiri we uvuga uti ndamwishyinguriye uhora utekereza ko hari aho ari ko ari aho imana yamuzigamiye Ah, nongere nsabe nk'uko abivugaga mu kanya abantu ba nyuma bashobora kuba bafite amakuru bashobora kuba kuba bashobora kuba bakiriho ni uwo nguwo Yvonne nibutse yuko uwo Yvonne uvuga eh, wambwiye ko yari afite umugabo wayoboraga ikigo cy'ishuri eh, ku kibuye niba hari umuntu witwa Yvonne wari washakanye n'umuntu wayoboraga ikigo cy'ishuri akaba yarafashije abana yamenye bavuye mu ruhango nyabuneka atabare na donize nawe niba hari amakuru uzi kuri abo bana nibutse amazina yabo ni richard munyemana claude nkundimana na aimable ngirimana abana ba inyasi ya muremye na adria mukamugema ngaho rero alexandrine komera eh, komera Ah, ngushimire ubutwari wagize nk'umwana na n'ubu ukaba ukibufite ugumana ubwizige ugumane urukundo o kandi ukomeze wiyubake ikiganiro agasaro kaburaga nicyo tubereyeho ni ukugira ngo tubumve kandi tubafashe kwiyubaka imana data ibaha umugisha murakoze
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona muri aka kanya ndakira uwineza benita mwene kanyamacumbi na raheli akaba yifuza kumenya amakuru ya mukuru we witwa bambuze baherukana bageze ahitwa gasheberi ka masisi muri repubulika ya demokarasi ya kongo hagati ya bibiri n'itandatu na bibiri n'irindwi byarangisha famiye yanjye harimo bakuru banjye batatu uwitwa levaniya n'undi witwa lizini n'undi witwa bambuzi umuntu twaburanye turi kumwe ni arevaniya Mm, ariko twaburaniye ahantu bitaga imyanga uburyo rero twaburanyemo mukuru wanjye watureraga rutini nkima yaje kwitaba imana yitaba imana ari kubyara aje kubyara mukuru wanjye biba ngombwa yuko asanga umugabo wari uri ahantu bitaga imyanga mu butembo hasi na warikare biba ngombwa yuko ajyana mhm, agezeyo atangira kugirana n'umugabo we n'umugabo we batangira kugirana amakimbirane ariko icyo gihe njye nari ndi mutoya cyane nari mfite nk'imyaka itandatu gutya noneho biba ngombwa yuko kuriya kwa yakoraga amamesa biba ngombwa yuko yifashisha umucuruzi wamuranguriraga amamesa aza kumumereza ngo abamfashe we naza kubona uburyo arangiza kugurisha amamesa yari afite aze kongera kunsubiza aho navukiye i gashebe ko ariho mama wanjye yapfiriye ari naho bakuru banjye ari uwo bambuze narizi ndebaba ubwo intambara yaje guhita iba bibiri ngira ngo ish- intambara ishobore kuba yaratangiye bibiri n'umunani kuko ndibuka ko twageze mu rwanda bibiri n'icyenda Eh, guhera icyo gihe ntabwo nongeye kubona na famenge nahise nza mu rwanda na wa mugabo wanzanye duhita tuzana mu rwanda tubwire mu rwanda ntabwo nongeye kubana na wa mugabo wa mugabo ashobore kuba yagiye twabanye agahe gatoya we n'umugore we batangira kuza mu bintu by'amakimbirane bagashobora ngo bansubizeyo umugabo akabyanga ugeze nyuma rero bivuga ko tudata- tutakibana njya kurebwa n'undi mukecuru utaramvanye muri kongo wa muryango ubibonye gutyo uhita utoroka kujya muri uganda kugira ngo natazaguba natazimwimura nazawubaza umunani ugasanga ngo barafuka ngo bari baranzanye mu buryo butemewe n'amategeko ubwo rero guhera icyo gihe wa mukecuru nawe wanderaga yaje kwitaba imana ubwo rero biba ngombwa yuko natako- aho namaze gucira ubwenge biba ngombwa yuko ntangira guhaguruka nshaka umuryango wanjye kugira ngo byibuze mbe ntanamenya aho uherereye cyangwa igihe ubuzima ndi kubona ko ubuzima ntabwo bugeze bumbera bwiza mu rwanda ndavuga aho byawe mumeze kubaho nabi nahaguruka nkashaka umuryango wanjye byibuze mwazababara ndi kumwe nawe yego ariko mbere yaho yo kugira ngo mpamagare olivier Mm, nabanje kujya kuri nuza kuwa ruje i kigali yego yego i kigali barabamereza amezi abiri amezi abiri ararangira birangirira aho nta kindi kintu bigeze basubiza Ko nakunze gukurikira ikiganiro agasaro kabuze nkunda gukurikirana cya- kiyoborwa na kimimana venusi niwe muvugana niyo tuvuga ni uko numva ko isi ryahindutse niyo mpamvu natahise bumenya nibyo Eh, gusa ariko nanjye m- nimara kukumva nanjye nifuje kuba naza nashakisha uburyo nakubona Mm, birananira njya muri ahantu mu makomenti bi- ndakwandikira nabwo mbona ntabwo biri gukunda mm, nibwo nakomeje sinigeze ncika intege mm, nahise ngenda kundi munya- kundi muntu wari uziranye na eric bagira ubusa dushakisha nimero yiwe tura- dusanga nimero y'uwo mama yari afite ntabwo ari yagifite mm, nibwo nigiriye inama yo kujya nkurikirana na- n- nshaka uburyo nafata nimero zami ziramutisha kuri radiyo nzifata mu mutwe mm, nzikishije noneho nazo ndazandikira mbona ntabwo biri kuvamo ubwo rero nibwo sinzi ko nabwiye nkurikirana ikiganiro gicaho saa cyenda n'iki mbanigishije nimero mu- bacishaho kuri nozo muri cya kiganiro olivier a- agira mm, ayobora acisha ubwo niho nimero ye nayikuye mpitamuhamagara ambwira ibyo nakora kugira ngo biri- biri- bizakugereho ubwo ahita ambwira ngo nimbe negereze uzampamagara yego none ndabikoze turavuganye uwineza ubu tuvugana uri hehe ubu ngubu mperereye mu karere ka rubavu ngira ngo umurenge ni rubavu nta makuru uzi yaba ba irivaniya ndavuga hari uyu Yego, mpeze ntabwo hose nigeze- ntabwo- eh, ntabwo nigeze nsika intege igihe nari nitegereje igisubizo cyanyu Mm, nakomeje gukomeza gushakisha uko nkomeje gushakisha nkajya nge- nagerageje no kuba najya muri kongo kugira ngo mbe nareba yuko nabona amakuru byibuze mm, niyo nabona nanjye bwibuze niyo mwaba mutamamagaye mbonye mutamamagaye nanjye wenda igihe nazabonera tike nazajyayo gusa umuntu wanyemereye yuko hazi ndagerageje kumbwiraho amakuru makeya ariko nongeye kuzi- kujya kumushaka ahantu twari twarahuriye ku rusengero aho yarera mbweho nzajya kumurebera muri kongo nsubire nsanga ntabwo akihaba mhm, nongeye guhamagara nimero ye yari yarampaye numva nabwituraho ariko yari yarabashije kumbwira yuko umudu- umu- umuntu uyobora umudugudu waho yitwaga munyamariba Eh, ariko nsubiyeyo ndamubura aho yambwiye ndamubura mhm, Eh, ubwa- andi makuru yari yarampaye yari yarambwiye yuko uca ahantu bita igatare hari umuhanda ugerayo yego Eh, hari n'urusengero ngo ngo mbere yuko ugera aho kwa ko njye nahave ah, gaseberi nahavuye ngira ngo bibiri gatandatu Mm, ariko nibuka yuko hari insengero ebyiri hari ikigo cy'amashuri cyabagaho urusengero rw'abagatolike n'ibitari byinshi hakongera hakabaho n'umugabo witega karori ariwe wari uri muri ako gace wari uzwi cyane abantu bari batuye gasheberi hariya muri masisi ah, barakuzi cyangwa se aba bakuru bawe barabazi ngo hari mukuru wanjye witwaga Rizimbere Mhm.
ntekereza yuko yaba azi cyane Mm.
kubera ko urumva yuko mama wanjye nubwo nandi muto yaje kuva mu rugo rw'uwo Rizimbere baza kumbwira yuko mbabaze ngo mbese mama wanjye ko ndi kubona rero agiye kandi nkaba ndi kubona mu mutwaye aza barambwira ngo azagaruka mbere y'uko uwo mukuru wanjye aza kwitaba imana ni we wasize ambwiye yuko mama wanjye yaguye mu rugo rwa Rizinze aba ari bumereze ayo makuru meza yuko ariho yaguye ubwo Mm.
ntabwo twabashije kuvu- kuvugana ibintu byininshi kuko yahise ajya kubyara mbere y'uko ajya kubyara ni ayo magambo yasize yambwiye ngo nza- ngo- ngo sinzongera kumubaza izina rya mama wanjye kubera ko narariraga cyane nkamutesha umutwe Mm.
arambwira ngo mama wanjye yaguye mu rugo rwa mukuru wanjye ari we witwaga Rizinde ngo sinzongere kumutesha umutwe Mm.
ubwo aza kumbwira gutyo rero kubera ko uwo mukuru wanjye ni- ni nk'aho ari we nitaga mama ubwo ntabwo iby'abandi bakuru banjye nigeze mbigirite bitaho ariko papa wanjye nawe yari umuntu wari uzwi kuko nibuka yuko rimwe ndi kwa mukuru wanjye yaje kunsura ariko aza kunsura yarapfumutse ururimi mu kanwa yego aza kudusura yarapfumutse ururimi mu kanwa ubwo rero icyo gihe nicyo gihe nongeye kumubonaho ishusho yanjye niyo niyo nongeye kumubonaho gusa ntabwo nongeye kubabonaho ariko uwagera hariya nehima cyangwa se akagera gasheberi akabaza umugabo witwa kanyamacumbi baba bamuzi papa wanjye yitwaga kanyamacumbi baramuzi yarazwi mama we akitwa raheli noneho uwo mukuru wanjye wapfuye agiye kubyara yari aherereye ahantu bitaga nihima ariko nihima baje kunsobanurira yuko iri muri gatoya tuzakomeza dushakishirize aho muri masisi Yego.
ku mu duce wambwiye eh, Yego.
turebe yuko hagira umwe mu bavandimwe bawe waba agihari ubwo nimero yawe ndayifite eh, aho uri ndahazi ningera icyo ngeraho nzakubwira ndizera ko iyi nimero uzakomeza kuyikoresha ukomeze utegereze wizeye kandi nkwifurije amahoro menshi nkama akoze imana iguha umugisha kuba mvuganye nabi byonyine n'umutima wanjye usubiye mu gitereko ubwo ndi kumva icyifuzo cyanjye imana igisubizo niyo nsigaje gushimira yonyine gusa ye gushimira imana cyane yego kandi urakoze imana izakumera umugisha itagabanyije izakongera gusa niyo natababona ariko kuba mvuganye nawe biranshimishije cyane urakoze cyane Eh, urakoze cyane imana izambere aho ngiwe na na
agasaro ka buraga
agasaro ka buraga mukomeje kumva ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa murisanga ku ijwi ry'amerika karangwa teogene yabuze umwana we w'umukobwa witwaga kampire mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine mu kwezi kwa karindwi ise wari wahunganye n'abandi yamusize mu kigo cyita ku bana b'imfubyi cya croix rouge cyari mu nkambi ya katale E, kampire yari afite imyaka itatu y'amavuko kumwe kwibaza muti ni iki gitera umubyeyi gusiga umwana inyuma E, tuganire na karangwa atuye mu mujyi wa kigali mu karere ka gasabo umurenge wa bumbogo akagari ka nyabikenke mu cyahoze ari komine rubungo muri segiteri ya karama namushingira atari nyine ubwo duhita duhunguka rero dushi- tu- turongera kumushakisha n'uwaciye yagenda a- uwo nasize yamushatse aramubura asanga barabajyanye ubwo rero niko kwiyambaza twigeze ijwi rya mbere kugira ngo ndebe ko namubona urambwira ngo uwamusize katare uragenda usiga umwana inyuma u- uragenda ujya he oya njye nara- naratahutse basiga muri yari ari muri ashteri noneho njye ndataha maze gutaha mushiki wanjye wari wasigaye muri kongo nyine ha- ha- hashize nk'icyumweru yagiye kumurasanga ngo aramubura ngo asanga baramujyanye ubwo rero nte- sinongeye gu- gu- gutekereza gusubira mu kongo yageze mu rwanda hano iwacu ni i kigali hano i gasabo numvise batanga amatangazo kuri perezida amerika ndabiyambaza kugira ngo mbe mwamfashe ndabyumva ariko icyo nagira ngo nkubaze uwo mwana kugira ngo umusige mu nkambi wowe usubire mu rwanda kuko utagiye eh, aho ngaho yari ari muri hsr ngo ufate umwana uti ngwino dutahe byagenze gute hari icyabaye cyatumye umwana agomba gusigara inyuma wowe ugataha uwo mwana na- nyina yari amaze gupfa mfite abandi bana bakuru bakuru babiri yego ba noneho i- inda- inda rimwe bamerewe nabi mbona uwo nguwo ari muri kuba ruje kandi mbona babagaburira babaha amata agira bake ndavuga ko ibyo byose aho kugira ngo abo bana bakuru ba- ba- abo bana bakuru bamfane yego mpita mbashyira imbere turataha Mm.
Eh, nicyo twatumye musiga shuka musiga mwanze wamusize Ntabwo kugira ngo mwanze.
abeho Eh, kandi nyuma yaho urabwira mushiki wawe utujye kundebera wa mwana wasigaye wari umutumye kugira ngo ajye kumufata mu bazamuzane cyangwa agira ngo urebe ko ameze neza we- we yumvise ko gusa ngo natashye ah, no- ah, yumva ko na- nasizeho umwana agiye kumureba amubura Mm.
niko kumbwira ati naburya naciye nangiye kureba ndamubura ahita nawe ataha rero none se ageze muri croix rouge yarabajije ati umwana ari he asanga umwana ntahari ninde yabajije ninde wamubwiye ko umwana adahari yamubwiye ko umwana yagiye he wowe nta bisobanuro yampaye yarambwira ati burya umwana na- namenye ko yatashye ngiye kureba ndamura ntabwo yansobanuriye ukuntu yabigenze naravuze ko yasanze ntacyo nasanze ntawe uhari ngo baramujyana abandi baramujyanye bamujyanye he we ntabizi yarambwiye ati nda- na- nagenda mubura ati niba baramujyanye ati ariko namubuze wambwiye ko ntawe kandi njye nari namusize aho ngaho muri kongo gatari mwiza none se abana bari muri iyo nkambi bafashwa na croix rouge abahavuye bandi bagiye he batashye mu rwanda bagiye muri congo hirya no hino bahabwa ibigo by'imfubyi bagiye i burayi se amakuru mufite ba- avuga ko abo bana bagiye he rwose nta makuru mfite rwose nta makuru mfite I- uwo mwana kampere yari afite imyaka ingahe itatu nta rindi zina yari afite oya yari atarabatizwa umuhaye croix rouge hari ifoto bamufashe icyo gihe oya byari ibintu byo byo mu ntambara mu mu ruvuga rero nyine abantu bo namusizeyo nta niba baramufoteye ntabwo mbizi namusizeyo gusa gutyo turi muri mirongo icyenda na kane mu kwezi kwa karindwi uri katare utanze umwana wagarutse mu rwanda ryari wowe ngo nahise ngaruka mu- muri iyo cyenda na kane nko mu kwezi kwa kwa gatandatu nahise ngaruka mu rwanda ngaruka mu kwezi kwa gatandatu wahise ugaruka mu rwanda Mm, naragarutse ngeze ni- na- na- nasanze n'intambara hano i kigali i- i- isa n'irangiye abantu batangiye guhunguka nyine ni ryari mushiki wawe yakubwiye ko yanyuze muri iyo nkambi ya katari gushaka umwana agasanga adahari njye natashye nko mu kwezi kwa gatanu k'uwo mwaka nyine nako nko mu kwezi kwa kwa karindwi ubwo namushizeyo ariko nawe nyuma y'amezi abiri y'ukwezi nawe yahise agaruka ataha nawe arahita ajya ni ukuvuga ko kampire yabuze hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa cyenda mirongo cyenda na kane Eh, mbese twe twarahunze icyenda kandi tugezeyo Mm.
tugeze muri kongo na rukatare ubwo nahise i- yara- nyina ya- yamujyanye nyina yara- nyina idapfa njye nasigaye ahantu twari tu- ducumbitse njya kureba nyenge mu nkambi njya kureba bati nyina yarapfuye nyina w'akakana yarapfuye ariko umwana twamufashe ubu twamushyize mu turimo kumu- ku- kureba kumufasha ubwo rero ikintu nabonaga hakurya handi bitaro rwose nta nyine uyu nyakwigendera umugore wawe liberata nyirantezimana nta bandi bavandimwe yari afite bari aho ngaho muri kongo cyangwa se bari basigaye mu rwanda bari basigaye mu rwanda hano i kabuye niho bari batuye bo bari barashi- barahungiye nabo baratatanye ubwo njye nari najyanye n'umugore wanjye ndetse tu- n'umuryango wanjye ariko umuryango wari wasigaye wari wasigaye n'ahangaha hariya mu nkambi nta wundi muntu wabonye wo kwitabaza ngo umuragize kampire rwose ntawe ntawe ntawe namuragike ntawe namusigiye hashize imyaka makumyabiri n'umunani umukobwa wawe kampire mutandukanye niba akiriho bafite imyaka mirongo itatu mirongo itatu ndahamya yuko kampira umutekereza buri munsi Ah, iyo umutekereje ntumubone ukibuka u- umuhungana ari igitambambuga ukibuka umusiga muri kongo ukagaruka mu rwanda uyu munsi ukavuga uti kampira ari hehe mbwira umfashe kumva uko umubyeyi wumva umeze iyo utekereza ubuheta bwawe ntububone n'ukuntu uba wibaza aho ashobora kuba ari mu by'ukuri nawe rwose nawe ufite umwana we nawe umubyeyi nibuze umwana wumva ufite agahinda hagati niyo gakozeho nyine numva ngize agahinda kenshi nka numva ntanasinzira byagera bikagaruka nkongera ngatuza ariko urumva umubabaro ntabwo washira mu bantu bahungutse bavuye muri iyo nkambi ya katare abo mwari muziranye ari abakomoka i kabuye kwa sobukwe eh, ari n'abo mwari muturanye aho mwari muri nta muntu n'umwe wigeze akubwira ati namenye amakuru y'umukobwa wawe kampiri ashobora kuba ari ahangaha yarajyanywe na kanaka yarahawe umunyekungu ngo amurere se yarahawe abazungu se ngo bamujyane i burayi yaragarutse mu rwanda se akajya mu bigo hari ibigo ngaho mu rwanda nka sos rwanda byakiriye abana ku buryo niba uyu mwana yaranyuze muri icyo kigo akaba anyumva muri kano kanya nabwo aza anyura hano ku ijwi rya amerika atubwire tojeni karangwa urakoze kuba waje ku ijwi rya amerika kugira ngo tugufashe gushakisha umukobwa wawe kampire tuzakora uko dushoboye ndahamya yuko hari abantu bazumva ibitangazo bakamumenya nawe yaba akiriho akazanyura hano ku ijwi rya amerika kugira ngo tumuhuze nawe wamubwira amakuru ya bakuru be bari aho bameze neza barakuze barashatse yari afite abasaza be babiri b'abahungu barashatse ubu barafite abana rwose barabyaye ibyo ni byiza ngaho rero ukomere utegereze wizeye nitugira icyo tugeraho hano mu gasaro kaburaga tuzakubwira gira amahoro y'imana yego murakoze mugomba mumfashe nuko
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
rose dushimiyimana atuye mu karere ka nyanza umurenge wa mukingo mu kagari ka kiruri arashaka kumenya amakuru ya nyirasenge witwa mukantagara erina wari warashakanye na munyenkwaya bari batuye mu cyahoze ari ku minirunda batandukanye ubwo yajyanaga n'umuryango yari yarashatsemo bahunga maze bageze mu cyahoze ari zayire nabo baratandukana yaje guhungana n'umuryango muri mirongo icyenda na kane bajya mu hahoze hitwa muri zayire agezeyo aburana n'umuryango wiwe umugabo yaje kugaruka na na sebukwe aza kugaruka na nyirabukwe bageze mu rwanda batubwira ko nabo bageze muri zayire bakaburana bakubwiye aho baburaniye baburaniye muri zayire muri zayire ariko agace ntabwo kazi neza
agace ntabwo nkazi roza dushima imana uracyari muto uyu nyogosenge ajya muri zayire wari utaravuka ariko urimo uramushakisha amakuru ye wayabwiwe nande amakuru ye nayabwiwe n'umuryango wanjye bambwiye ko bari bafite mushiki wabo witwa rina ariko akajagumbira muri zayire bakamubura gutyo na n'ubu nyine batazi amakuru yiwe bintera kugira umutima wo kumva nyine namushakisha nibwo numvise kuri radiyo ijwi rya amerika mujya muhuza abantu baburanye n'ababo mbandikira ibisubizo kugira ngo numve ko nanjye mwaje mpuza nayo nkaba uyu mukantagara erina nk'uko nabivugaga ntabwo umuzi yavuye mu rwanda utaravuka ni iki gituma wumva ushaka kubona umuntu utazi utigeze umenya nyine kumva nshaka kumenya umuntu ntazi ntigeze mbona papa ambwira ko ari we wamukurikiraga papa niwe mukuru iwabo we yaramukurikiraga ajya ambwira amateka ye rero wumva nyine wumva ndamukunze wumva nyine wumva nshaka kumumenya nagira amahirwe nakumva ari we nyine aho yakurikiraga papa nyine wumva biranyegeje ababyeyi be baracyariho
bose barapfuye umukecuru mama w'umubyara yapfuye ejo bundi mu kwa munani k'uno mwaka komera nta muntu ukomoka ku kamonyi waba warahungiye muri zayire watashye yenda akaba yarababwiye amakuru cyangwa se nta n'uri aho ngaho mu murenge wa mukingo waba waravuyeyo mwaba mwarabonanye wabahaye akanunu kaho mukantagara yaba aherereye oya nawe ari papa wawe atuye aho yari atuye mbere cyangwa se yarimutse oya niho niho agituye ku buryo nta bantu na bamwe bigeze bava muri zayire batahuka ngo babe bamuha amakuru ya mushiki we bamubwira aho aherereye nta muntu wigeze umuha amakuru nawe kuko nawe tuvugana ara- arambwira ati rwose ni amakuru ye tuzi ntabwo tuzi niba akiriho cyangwa atagira ati ntabwo tuzi ni amakuru ye tuzi nta n'amakuru se mwigeze mumenya y'umugabo we munyenkwaya cyangwa se bene wabo niba baratashye bakagaruka irunda aho bari batuye bo baragarutse barahatura ba- nyuma ubwo bakigera mu rwanda twagiye kubabaza amakuru tubabaza ati ko mwajyanye n'umuntu mukaba mugarutse mutari kumwe baratubwira ati barababwira ati twagezeho nawe turaburana twaraburanye bakubwiye ko eh, Elina Mukantagara yari afite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na kane papa wawe niwe yakurikiraga wabimbwiye mushiki we ariwe nyogosenge yari afite imyaka ingahe icyo gihe ntabwo nigeze mubaza imyaka afite ariko niba papa ari uw'itandatu na gatatu uzanga bikunda wenda we ni nk'uwo muri mirongo itandatu na na rimwe gutyo No- ubwo we ndi yaho yaba ari nk'uwo muri mirongo itandatu gutyo kuko nyine yakurikiraga papa kandi papa we ni uwo muri mirongo itandatu na gatatu niba papa wawe yaravutse muri mirongo itandatu na gatatu ubwo umukurikira yavutse nyuma yaho ubwo yavutse nko muri za mirongo itandatu na gatanu cyangwa se na gatandatu yego niba se akumva amagingo aya niba ariho aho yaba ari hose akaba akumva mwibwire kandi hanyuma ushyireho n'icyo umushakira n'ijambo wumva ushaka kumubwira aramutse aryumvise akakumenya nicyo ushaka kumubwira ndamutse mubonye ikintu nshaka kumubwira nuko ndishima mubonye cyane cyane bizanezeza cyane ariko rose dushima imana ndagushimiye kuba wafashe kano kanya kugira ngo umbwire amakuru eh, ya nyogosenge Um, ndagushimiye cyane kuba wifuje kumenya amakuru ye ni ni ibintu by'agaciro gushaka kumenya umuryango wawe aho uherereye nongere nkwihanganishe kubera nyogokuru wawe eh, nyakwigendera ziripa muruja w'ingoma witabye imana ah, atabonye nawe umwana we yego ngaho rero ukomere ukomeze utegereze wizeye nitugira amakuru tumenya eh, tuzaguhamagara tukubwire nongere nsabe abumva ijwi ry'amerika muri kano kanya waba eh, yaravuye ku kamonyi ahungira muri zayire akaba yarazi umwana w'umukobwa witwa Elina wari umaze gushaka afite umugabo witwa Munyenkwaya bari batuye muri komine Runda bahungiye muri Zaire ariko ntabwo na n'ubu yagarutse Munyenkwaya ari mu Rwanda ariko Mukantagara ntabwo yagarutse Eh, niba rero yumva ijwi ry'amerika nawe azatubwire kugira ngo tumuhuze n'umuryango we rose dushime imana hari ikindi wumva ushaka kubwira nyogosenge oya nta kindi numva nshaka kumubwira bihagije gusa reka mbashimiye namwe ku gikorwa cyiza cy'urukundo mwe mwakoze ndagushimiye cyane venuste urakoze cyane ngaho rero ukomere yego namwe
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje nongere nshimire lambert iracyadukunda wagize uruhare rudashyikirwa dufasha guhuza kobwa na musaza we fani ndashimira abampamagara buri munsi bampa amakuru bandangira aho babonye cyangwa se bumvise umuntu ushakishwa ndabashimira urugwiro n'urukundo mugira mufata mu mugongo ababikeneye mugahoza imfubyi n'abapfakazi ndabashimira ko mwahisemo radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro ka buraga gikomeze kibabera inkingi yo kwiyubaka no kwizera kuzabona banyu naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe